hello my country people. how una dey o oh, this na oranges. my people agree to na according to na time how a day? my people i bring greetings from the palace of oni of ife oh. na dia matter na carry con, sebe make tanda come touch light yes my people. Ona no say Ona no say um, yesterday no be small provocation no be small annoyed paranoid We be say paranoid because of uh, the things when you be say they happen just because of say I come out, not talk good about Queen Ashley. Now um, um, my subscribers when you be say they love Queen Naomi, like saying no only they love Queen Naomi, me say if I no follow love Queen Naomi, start to they attack me, say I be two faced, talk all sort of things. So in that process, I was annoyed and I was angry to say some kind things. Yes, I was so angry because it's very very annoying because since when e be say i start to talk good about queen naomi uh-huh. nobody don come talk say una i know say just few people, few people talk say me and my boss say eh, we don eh, queen naomi don renew our contract he don't give us money all those kind of thing fine na normal thing be that so i no go even want to start to dey wahala una for all those one May that one pass but my own be say but one thing una go know for una mind be say morning maureen he day here i be blogger and una no expect a blogger not to be diplomatic in her blogging eh, stuff una no expect a blogger to be one-sided or una no expect say na only know me matter now i go come the talk for this for dis eh, eh, my channel You get the way they go take talk one particular matter say the matter self, you go they scratch person for ear so if i talk you see according to wike for river state river state governor i say enye ndị ba enye ndị by, enye ndị i mean say if you give this one you go give this one you go give just like that eh you go you try to balance your as a blogger you try to balance your your your blogging haba so for the first, say una dey enjoying queen naomi gist for here at the talk Eh, some people say maureen don back out maureen no dey wetin una want make i even tok sef wetin una want e get wetin i never talk about queen naomi now make her come dey lie dey lie dey lie dey lie dey lie dey lie eh so e no get as we wan take talk this matter so abeg queen naomi na good queen she's beautiful she's love, she's everything my prayer wey be say i dey pray be say may god continue to dey bless her Let the favor of God continue to locate her because the ways of man are not the ways of human being. Because left for human being alone, the way with the reason is e different from the way uh, God they do in things. if it, if e it be say God self did not even want her to remain in that palace or God want her to go back, we don't know. Let the will of God be done in her life, but make una not use on her hand wind the clock first first things like say it must be like this. una no go fit change the will of god upon somebody's life na the truth be that so for una information me wey be maureen if una want to do see this whole blogging thing so say i dey blog about oni of ife palace because e get di way you go come dey talk about one person talk about one person sef that is the reason why i be say most of una say economy don renew me and uh, economy dey pay me and uh, hmm, say economy dey pay me and um, um, bose corner meanwhile nothing like that so i take god beg una i take god beg una we me i no dey quarrel with queen naomi i no dey quarrel with queen ashley i no dey even dey quarrel with any of all those oloris i know say no matter e be you go get the person will be say your spirit and your spirit align and you like that person naturally -huh. so una no go fit tell me say maureen na two face it's either you go dey here or you no go fit force me say like this, i must do my blogging let me get my platform whether I like it or not me and i like ashley i like her if una watch my blog right from beginning the way i blog about her una go know say she not be one of the queen Where be say i go say i no i no like eh i like her because she's smart she's intelligent she knows what she want whether I like or make una talk from now till tomorrow queen ah, me one thing with me when i when i was in secondary school even till tomorrow i know they make friends with with dull people i don't make friends with people that are not intelligent anything that attracts me to pe persons one of those things where he say must attract me to you for you to be my friend be say you must be intelligent you must you must the reason why? you must the reason why? and as i dey advise my children when they in school i say if you want to make friend don't make friend with somebody that is not intelligent i see i like intelligent people i love in people that are very very intelligent and smart i like them that people that are very calculative i love them one of the things when e be say attract me go where my husband they not intelligent when they say somebody brain sharp i like intelligent people i no like people that are dull Where people that are not i like smart people smart and ashley is smart she she she be one of the smartest queen in that palace whether i like it or not she smart well well me i no like people where be say they no smart that's it so that doesn't mean that i no mean say other queen dem no smart but i like her smartness that's my own so everybody they unique on in in in in her own way so i take obeg una whether I like it or not To oh, maureen go come aside, come blog about queen Nomi, blog about ashley blog about uh, olori tiktok uh, wetin be that her name sef olori tiktok na be toby maureen go blog about all of them, but in the sense that when we are blocking all of them it gets some we say we go talk about some of them then they give us you know wahala even if don't give me view i go see they talk about them because i they talk about life matter and if i continue to talk about them and you don't expect me to be talking evil about them you expect me say i go use person take make money finish i go come Ah, that kind of money if i shop and not be not be cost money to be that so you have to balance this whole thing that doesn't mean that anyone will be say misbehave person you come come talk talk him. we go talk him. but now entertainment as we are we are we are we are creating this content we are doing it for entertainment we are doing we not go you not go do content wey be say person listening for am finish you go can't go dey you go not go fall into depression or you go not go you go come go dey regret in life why e come life no it's not done that way so that is it so my people o olori mariam oni of ife don award am as one of the perseverance and hardworking and patient queen in that palace in the sense that she get spirit of tolerance Ooni say he don observe Queen Marian for some time and he see say Marian really help him. Marian behavior really help him wey be the Ooni of Ife to be able to achieve waiting in the achieve today. So me I don't know wetin be the thing. All right, my people, this na Morning Gist. Share this video, like this video Subscribe if you never subscribe. And have a nice day. Bye.